radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye bucya ni thomas kamirindi ubasuhuza ikaze kuri radiyo yanyu duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi turayabaza aloyizi bigirimana
ndagize mwaramutse tomasi mwaramutse namwe muteze amatwi turayahera kuyavugwa muri sudani abantu babiri mu bari mu myiyerekano yiyamiriza ubutegetsi bw'abasirikare muri sudani bararashwe batako baricwa ejo ku munsi wa kane ni mu gihe abategetsi b'ishyirahamwe mpuzamakungu oni hamwe n'ab'ubumwe bwa afurika bagabisha ko igihugu gishobora kwinjira mu kaga k'intambara ababonye ibyabaye bavuze ko abantu baharurwa mu majana bihereje amabarabara ku mugwa mukuru Khartoum hamwe no mu gisagara cya omudurumane abaganga baharanira demokarasi bavuga ko abajeje umutekano barashe bica umuntu umwe i omudurumane uwundi bamwicira i karutumu abo baganga bavuga ko abantu hafi mirongo umunani n'indwi aribo bamaze kwicwa abandi amajana barakomereka mu kiringo cy'amezi arenga ane abasivile bamaze bamaze mu myiyerekano isaba ko intwaro y'abasivile igaruka hamwe n'ubutungane kuri abo bishwe intumwa y'ubumwe bwa afurika mohamed lebate hamwe n'intumwa idasanzwe ya oni ikartumu volker perts bavugiye mu kiganiro n'amenshi makuru ko ibimenyetso byose biriho byerekana ko igihugu kiri mu bihe biteye ubwoba bagasaba ko igihugu gisubizwa ku burongozi bwa gisivile ishyirahamwe rya afurika ryarakwiye sudani mu bihugu bigize uwo muryango kuvaho umukuru w'abasirikare abdel fatah al burhane akoreye ku deta muri afurika kandi muri libiya ishyirahamwe mpuzamakungu oni ejo kuwa kane ryaragabishije ko kuco ryise agasomborotso muri libiya gashobora kuzobyara gutana mu mitwe hagati y'imihari yitwaje ibigwanisho oni yavuze ko hari amakuru avuga ko abagwanyi b'iyo mihari bariko barisuganya mu bice by'inyuma y'umurwa mukuru tripoli mu gihe amaleta adacana uwaka ariko aragwanira ubutegetsi ikicuka kibi cyatanguye kuva igihe inama nshingamateka y'ubutegetsi bwo mu buseruko irahirije umushyikiranganji wa mbere mushyashya mu ntango z'uku kwezi ngo asubirire abdulhamide deiba yari muri icyo kibanza iby'imfatakibanza deiba yaransigwaho ubutegetsi mushyashya fati bashaga yahoze ari umushyikiranganji w'intwara mu gihugu hagati stefano williams umuhanuzi adasanzwe umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres muri libiya avuga ko ariko aragerageza kumvikanisha izo mpande zibiri abasaba kwirinda ibikorwa byo gusomborotsanya haba mu majambo cyangwa mu bikorwa harimo no guhagarika gutegura abagwanyi babo mu ntambara
washington ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika amakuru ku ntambara y'uburusiya na na ukraine perezida w'uburusiya vladimir putine yaragabishije ejo ku munsi wa kane ko ibihugu byo mu burengero bw'isi byafatiye uburusiya ibihano ibihugu byo mu burengero bw'isi byafatiye uburusiya kubwo gutera ukraine bizohungabanya amasoko y'amasoko ntanganguvu n'ibifungurwa ku rwego rw'isi yavuze ko igihugu ciwe kigiye nyabuna gukomeza gukomezwa n'ibi bihano perezida putine yarasuzuguye ibi bihano avuga ko igihugu ciwe kizorondera inzira yo kwisuganya mu nama y'abashikiranganji yabaye ku munsi w'ejo umunsi wagize cumi na gatanu uburusiya bwinjiye muri ukraine perezida putine yavuze ko ibi bihano byafatiwe igihugu ciwe byatanguye kugira ingaruka mbi muri leta z'ubumwe za amerika no ku mugabane wa buraya perezida putine yasabye abarusiya kuguma batekanye kuko ngo ibi bihano bigiye gutuma igihugu ciwe gikomera leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ubwongereza byatangaje muri iyi ndwi ko bahagaritse kugura ibitoro by'uburusiya hamwe na gaze kubera intambara bwateye muri ukraine ibi byongereye ku bindi bihano by'urutavana ko ku byerekeye ubutunzi byafatiwe ico gihugu c'uburusiya hano muri amerika amategeko yo kwambara udufukamunwa n'udufuka amazuru mu kwirinda ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda ariko aragenda ahagarikwa mu bice bitari bike by'igihugu ariko abanyamerika basaba kubandanya basabwa kubandanya bubahiriza ayo mategeko mu ndege ku bibuga by'indege no mu mabisi ndetse no mu materene mu kindi kiringo cy'ukwezi kumwe leta ya perezida biden byiteze ko itangaza iyi ngingo yo kongereza icyo kiringo mu gihe yahura irangirana n'itariki ya cumi n'umunani z'uku kwezi abanyamerika barenga mirongo icyenda ku ijana bari mu bice birimwo urugendo urugero ruto rw'abandura muri iki gihe muri ibyo bice leta ivuga ko udupfukamunwa n'udufuka amazuru bitakiri itegeko mu makungu kandi umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu ejo kuwa kane niho wemeza urupfu rw'umukuru wawo abu ibrahimu al kurashi ni nyuma y'ukwezi agandaguwe na amerika uwo muhari wacibwe na uwumusubirira abu hassan al hashemi al kurashi nta byinshi bizwi kuri uyu mutegetsi mushasha agize uwa gatatu agiye kurongora uwo muhari kuva ushinzwe umuvugizi mushasha wo muhari abu omar al muhajir yavuze ko abu ibrahim al kurashi yishwe mu minsi iheze ku bwa perezida wa amerika hamwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna amazi abu ibrahimu al kurashi yafuye igihe yiturikiriza ko bombe amerika ivuga ko yanse ko afatwa n'abakomanda b'abanyamerika baje na kajugujugu mu gace k'uburaruko bushyira uburengero bwa siriya aho yari asanzwe aba inyuma yo gutuzwa n'urunani rw'abasirikare barongowe na leta z'ubumwe za amerika mu kwezi kwa gatatu bibiri na cumi n'icyenda ibisigarira by'abagwanyi ba isis muri siriya baciye bahungira mu bugaragwa kwihishayo aribo babandanya bisuganya kugira baze baragaba ibitero
aroyizi bigira imana urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri interineti ku rubuga wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu ku maradiyo yanyu mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe naho mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu aha mu rwanda mirongo itanu na gatanu ku ijana bya biyogaze zarangiritse abaturage byateye igihombo bavuga ko batazongera kwinjira muri uyu mushinga kugira ngo ubwire umuturage ngo ntiyongere akoreshe biyogaze biramugora ntabwo yabyemera
aba ni bamwe mu baturage bataye icyizere ku mushinga wa biyogaze mu rwanda bamwe mu barundikazi bahungiye mu mujyi wa kigali mu rwanda bahangayikishijwe n'ubukene batewe n'icyorezo cya virusi ya korona naho mu burundi amashyaka cnl na radibu avuga ko nta bwisanzure bwa politiki buri mu gihugu amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na thomas kamirindi amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda inteko ishinga amategeko ejo yumvise ibisobanuro bya minisitiri w'ibikorwa remezo ernest nsabimana ku idindira ry'umushinga wa biyogazi leta yari yatekereje nk'igisubizo ku bicanwa byabaye bike mu gihugu asumita kaboyi aratubwira iyi nkuru umwanzuro wo guhamagaza minisitiri w'ibikorwa remezo ngo atange ibisobanuro ku idindira ry'umushinga wo gukoresha biyogazi mu rwanda wafashwe nyuma y'aho komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu yasesenguye raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka w'ibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri iryo sesengura ryagaragaje ko mirongo itanu na gatanu ku ijana ya biyogazi yubatswe mu gihugu hose yamaze kwangirika zimwe mu mpamvu zagaragajwe n'abadepite bagize komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'umutungo wa leta zirimo kuba uyu mushinga utara yakorewe inyigo neza ibintu bishimangirwa n'abaturage bari baragerejejweho iyo biyogaze ikaza kubapfira ubusa biyogaze iyo bayikoresheje bituma mbese igura dukoresha ibicanwa bikeya umuntu yari yabyumva gutyo kandi koko hano mu mutara nta nkwi dufite ukumva yuko ugize amahirwe niyo umugore yabaga adahari cyangwa umwana adahari washaka inkono kuzikura umugabo ugateka kandi ukikorera n'indi mirimo ubona uwo mushinga barawize nabi biyemeza mirimo we iyo aje ni amafaranga yakoreraga akigendera biyogaze narikoresheje ariko biyogaze yarapfuye none biyogaze impombo ziraziba ntabwo twagize twigaho nangwa n'umunsi n'umwe nta n'umutekinisiye dufite wabizibura ntawe ikosa riri ku bayobozi baje bakabidukorera hanyuma baza kubidukorera ntibadukurikirane ngo batuhe abatekinisiye bazajya babi- babitwigisha ukuntu ibyo tuzajya tubizibura umuturage wubakirwaga biyogazi yasabwaga amafaranga ibihumbi ijana y'amanyarwanda akaba agomba kandi kuba atunze inka kuko kugira ngo biyogazi iboneke hasabwaga amase n'amazi kugira ngo umuturage abashe gukoresha ubwo buryo bw'ingufu ku ruhare rw'umuturage leta yongeragaho amafaranga agera ku bihumbi magana atatu kugira ngo uwo mushinga ukorwe neza uyu mushinga ukaba wari umaze gushorwamo miliyari zigera kuri enye harimo igice kinini cya leta ndetse n'uruhare rw'abaturage komisiyo ishinzwe kugenzura ikoreshwa ry'umutungo w'igihugu igaragaza ko muri miliyari enye zashowe agera kuri ebyiri yamaze guhomba nyuma y'aho biyogaze zubatswe zapfuye zidakoze icyo zari zagenewe bamwe mu badepite bagaragaje ko abahombeje uyu mushinga bagomba kubiryozwa uyu ni depite ruku rwa byoma igihombo kizanwa n'abantu abo bantu bakwiriye kuryozwa igihombo bateye minisitiri w'ibikorwa remezo nsabimana ernest asobanura iby'uyu mushinga yumvikanishije ko bitarenze ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka hazaba hamaze kumenyekana buri biyogaze ikibazo yagize n'impamvu zatumye idakomeza gukora uyu muyobozi ariko yanashimangiye ko abafite aho bahuriye n'ihomba ry'uyu mushinga bazabiryozwa ibi nabyo bikazagaragara ah, mu isesengura ese igihombo cyaturutse hehe abakigizemo uruhare ah, ni abahe barabazwa ibiki ariko inzego zitandukanye n'ubundi zishinzwe gukurikirana uko umutungo wa leta wakoreshejwe ndetse n'impamvu zatumye uwo mutungo ukoreshwa nabi tuzakomeza gufatanya ndetse no gutanga amakuru ah, kugira ngo ibibazo byose ah, bibonerwe ibisubizo ndetse n'ababigizemo uruhare bashobore kuba ah, babihanirwa ku ruhande rw'abaturage abavuganye n'ijwi rya amerika basobanuye ko batazongera kwinjira muri uyu mushinga nyuma y'uko bahuye n'igihombo uriya mushinga wo warangije gupfa kuko nubwo ngo bwari izindi makumyabiri n'umunani twagombaga gukora ariko kubera ko n'iza mbere batahuguye abantu ngo bajye bazikanika zibeho ntabwo ntabwo abaturage bakizikunze kugira ngo ubwire umuturage ngo ntiyongere akoreshe biyogaze biramugora ntabwo yabyemera bakoze ari gukurikiza kuva babikora ntibyakoze cyangwa wa- wakwatsa ukatsa bikaka umwanya muto bika- bikabyina gusa bidutera ibihombo byinshi twangiriza ibibanza ntitwahubaka dushyiramo amafaranga badutegeka ngo ibyo twakoraga uruhare rwacu tubishyiramo byose byarahombye rwose n'umushinga utagize icyo tumarira twawishyuza ndetse ko tuba tuzuragira iyo tugira uwo twishyuza tuba twaramwishyuye usibye uyu mushinga bivugwa ko wizwe nabi abaturage bakananirwa kuwushyira mu bikorwa hari abandi batunga agatoki abaturage nabo bavuga ko bahawe inka bakazigurisha bikagorana gukoresha biyogaze nta mase gahunda ya biyogaze yatangijwe mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi igamije gufasha abaturage kutavunika ngo bajye gutashya inkwi kugira isuku n'ubuzima bwiza ndetse no kwirinda kwangiza ibidukikije batema ibiti bike byari bisigaye raporo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri igaragaza ko ingo zikoresha gaze cyangwa biyogaze nk'uburyo bw'ibanze bwo guteka ari enye n'ibice bibiri ku ijana iri janisha ryavuye kuri zeru n'igice kimwe ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi bibiri na cumi na rimwe dushingiye kuri iyi raporo kandi abakoresha inkwi mu guteka bari mirongo irindwi na karindwi n'ibice birindwi ku ijana abakoresha amakara bari cumi na barindwi n'ibice bitanu ku ijana mu gihe abandi ari abatekeshaga ibishogoshogo bagera kuri zeru n'ibice bitanu ku ijana nta bushakashatsi bwihariye ijwi rya amerika ryakoze ngo rimenye ingo zahawe biyogazi zikiyikoresha kugeza ubu usibye imibare yaturutse muri komisiyo y'abadepite uretse mu ngo ingufu za biyogazi zatekerejwe gukoreshwa mu bigo nk'amashuri n'amagereza kugeza ubu amakuru ijwi rya amerika ryabashije kumenya ni uko mu magereza yo mu rwanda ho ubu buryo bwo gukoresha biyogaze bwahamye ndetse bakaba bakibukoresha kugeza ubu asumta kaboye ijwi rya amerika i kigali tukiri mu rwanda umuryango wa nyakwigendera asinapol rwigara urega umujyi wa kigali kuwuhuguza ikibanza cyabo umujyi wa kigali wo ukabihakana kwa rwigara barasaba amafaranga y'u rwanda miliyari imwe y'ikibanza cyabo ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa uwo mutungo utimukanwa umujyi wa kigali uburana n'umuryango wa nyakwigendera sinaporo rwigara ni ikibanza giherereye ahazwi nko mu kiyovu peyaje kiri ku ihuriro ry'imihanda ni ikibanza cyubatsemo igorofa ebyiri ndende z'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi ya rssb abo kwa rwigara bavuga ko mu bihumbi bibiri na gatatu umujyi wa kigali wahaye rwigara ubutaka ari kumusaba kwimura abari baburiho abanje kubishyura abahagarariye umujyi wa kigali barimo umunyamategeko liliane gahongayire bavuga ko rwigara atabashije kubahiriza amasezerano yari yagiranye n'umujyi wa kigali yo kwimura abari kuri ubwo butaka biba ngombwa ko bwegurirwa ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi rssb abo banyamategeko bavuga ko rwigara yari amaze kwishyura abaturage miliyoni esheshatu z'amafaranga gusa bityo ko ariyo umujyi wa kigali wagombye kuba umusubiza umunyamategeko janvier rwagatare wunganira umuryango wa rwigara avuga ko ayo mafaranga miliyoni esheshatu yabazwe n'umujyi wa kigali akavuga ko atari wo kubaza ibimenyetso yemeza ko ku ruhande rwa rwigara berekanye intonde z'abaturage bimuwe n'amafaranga babishyuye yavuze ko izo miliyoni esheshatu zivugwa n'umujyi wa kigali zateshejwe agaciro mu rundi rubanza uyu munyamategeko akavuga ko ntaho umujyi wa kigali wandikiye rwigara umugaragariza ko yananiwe kwimura abaturage ngo bigaragare nk'ikimenyetso ku kiburanwa agakomeza kuvuga ko aho igorofa z'ikigo rssb zubatse hose hari ubuso bwa rwigara mu mvugo ibumbatiye ukutishima madamu adeline rwigara umugore wa nyakwigendera afata inyubako za rssb akazibona nk'ibizu bireshya n'aho bwagakereye bubatse mu kibanza cyabo avuga ko rwigara amaze kuhimura abaturage umujyi wa kigali wamubwiye ko uhashaka ukahashyira ibindi bikorwa avuga ko rwigara yabasabye kumusubiza amafaranga yishyuye yimura abaturage n'ayo yishyuye umugenagaciro avuga ko mu magambo ye umujyi wamujugunye bajugunyiye sheke ya miliyoni esheshatu z'amafaranga nawe arayibasubiza imanza zitangira ubwo umujyi wa kigali urasobanura ko hari n'abaturage bari batuye muri ubwo butaka bagiye bagirana ibibazo no kwa rwigara kandi ko biteguye kubitangaho ubuhamya uvuga ko ikibanza cyari gifite nimero mirongo itanu n'umunani mirongo itandatu kiza guhinduka ikibanza nimero ijana n'icyenda cyari icy'uwitwa claver kayihura umujyi wa kigali uvuga ko kwa rwigara bakoresheje igenagaciro ku kibanza mirongo itanu n'umunani mirongo itandatu kitari cyo ukavuga ko hari ibaruwa yo mu bihumbi bibiri n'icyenda rwigara yanditse mbere yo gupfa yemeza ko atari yararangije kwimura abaturage icyakora umujyi wa Kigali ntiwabashije kugaragariza urukiko niba ikibanza nimero mirongo itanu n'umunani mirongo itandatu kwa Rwigara baregera cyarabayeho cyangwa kitarabayeho umugore wa nyakwigendera Adeline Rwigara we agakomeza gutsemba akavuga ko iyo baruwa itabayeho imbere y'umucamanza yavuze ko igihe ubutegetsi bwabatwariraga uruganda rw'itabi n'igihe we n'abana bari baboheye iwabo mu gipangu babasahuye inyandiko bari batunze zose bakagenda bakiyuzurizaho ibyo bishakiye agasaba ko bagaragaza umwimerere w'iyo baruwa umujyi wa kigali ukavuga ko wayigejeje ku rukiko mu mwimerere wayo adeline rwigara avuga ko ibyakozwe ari ibyo yise ikinyoma cyangwa se itekinika kuko yemeza ko rwigara yari yarimuye abaturage ku kiguzi gisaga miliyoni magana ane z'amafaranga atumbereye abanyamategeko bahagarariye umujyi wa kigali yabatungaga ikiganza ati ndabatumye mugende mubwire bene wanyu ko ibyo bakoze batwibye kandi bizwi imyitwarire yazamuye amarangamutima ku bari mu rukiko bagasekera icyarimwe mu majwi yo hasi urukiko rwamwibukije ko nta wundi agomba guta uretse umucamanza ukuriye inteko iburanisha yavuze ko nubwo atibuka neza itariki umugabo we yatsindiyeho umujyi wa kigali ku rwego rwego rwa mbere byamubereye intandaro yo kwicwa ziri imitungo ye mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu rwigara yari yatsinze umujyi wa kigali mu izina ry'akarere ka nyarugenge utegekwa kwishyura amafaranga akabakaba muri miliyari imwe yari akubiyemo ayo yishyuye abaturage ndetse n'ay'umugenagaciro ibyo umujyi wa kigali wanze gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko bakomeza kuzurungutana na magingo aya asina paul rwigara yapfuye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubutegetsi buvuga ko yazize impanuka mu gihe umuryango we uvuga ko bwamwivuganye urukiko ruzabifataho icyemezo ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane uyu mwaka eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
uruhande barara igira hirya ariko mada hirwa akwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ubwo se kasi ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
mie kwetu ni bugo
ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shofe twigendere kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi ry'amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye mu maneno ya kuchekesha kombo taksi inatuonyesha ya kwamba batu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda bamwe mu barundikazi bahungiye mu mujyi wa kigali mu rwanda bahangayikishijwe n'ubukene batewe n'icyorezo cya virusi ya korona mu rwego rw'umunsi mpuzamahanga wahariwe abari n'abategarugori ku isi umunyamakuru mushya w'ijwi ry'amerika mu rwanda thierrive ndayishimiye yarabikurikiranye adukorera iyi nkuru thierrive kandi tuguhaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika urakoze tomasi kamirindi benshi mu bakenyezi baganiriye n'ijwi ry'amerika bamaze mu rwanda imyaka ishika kuri itandatu bamwe muri abo bari basanzwe bafise utuzi tubabeshejeho mu gihugu cabo imbere y'uko bahunga ishirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi mu rwanda hcr rikavuga ko ibice birenga gato mirongo itandatu ku ijana by'impunzi zahungiye mu gisagara ca kigali ari abakenyezi benshi muri abo bakaba bagerageza gukora utuzi dutandukanye two kwiteza imbere n'imiryango yabo ico bahuriza ko hafi ya bose ni kimwe ubukene batewe na covid cumi n'icenda ibi bakaba babivuze mu gihe tukiri mu ndwi hahimbazwamwo umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ku isi bakaba basigura ko batawuhimbaje nk'uko byahora umwe muri abo bakenyezi twavuganye afise abana batatu ngaha narabaye umuajenti wa MTN nkacuruza amayinite nkaza ndagira amatransfere ariko nyene kubera bwa buzima buhenze kubera umuntu aba afise umutahe muto ntaho biheza bigere iki corezo cateye isi yose kitaziye u Rwanda gusa vyaratumye natwe business ziryama ubu unye biragoye kugira ngo dusubire kuronka ivyo dukora tuyisabe Fidesi ni mboneza mu bakenyezi b'abarundi kazi asanzwe akurikirana ibibazo by'abana b'abarundi bahunze batari kumwe n'abavyeyi ababyeyi babo muri Save the Children mu Rwanda kubwiwe kuva kera ngo umukenyezi yaharanira gukorera urugo rwiwe ari naco gituma batigeze bicara no mu buhungiro abari bariyubatse bageze ku rwego rwo kwitungira imiryango korona yabakubise hasi e, zaguma mu rugo zituma bajya umutahe bari bafise uwo bateza imbere kera zina murundi kazi ari ngaha yararondera agatenge kiweho yakabitse kugira ngo aje guhura n'abagore bagenzi be bagahura bagasangira fanta bagahuza ibyiyumviro ariko ntibyakunze rero turasabye nka twebwe abagore ntubagize icyo badufasha bagafasha umurundi kazi ari hano imwe mu migambi iteganirijwe impunzi zitandukanye zahungiye mu Rwanda mu bisagara biri hanze y'amakambi y'impunzi zirimo n'iz'abarundi harimo uwitwa Jambere uyu waje mu ntumbero yo gufasha impunzi zari zisanzwe zifise ibikorwa byo kwiteza imbere kugira ngo basubire kunagura imirimo yari isanzwe ibatunze ubicisha mu mabanki patrice ntadohoka niwe aserukira impunzi ziba mu bisagara by'u rwanda ni ukuvuga yuko uwo mugambi ukorana n'amabanki amabanki abo bakenyezi nabo barafise amabanki bakorana nk'abahora basanzwe bafise imirimo barangura yo kwiteza imbere banki zirabizi bakavugana akabereka umugambi agomba kurangura akawandika akawubashira bakawiga rero uyu mugambi ufasha uwifashije si imfashanyo imwe yo gutanga nk'izi bamarira amaze iminsi baronka ni imfashanyo yo kugira ngo umuntu yiteze imbere anagure imirimo yari imutunze ku munsi ku munsi ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi mu rwanda hcr rivuga ko impunzi ziri mu gisagara ca kigali muri rusangi zirenga gato ibihumbi umunani uyu mugambi wo guteza imbere impunzi ziri mu rwanda watanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda uhereye mu makambi y'impunzi ubu naho ukaba waratanguye no gukorerwa mu bisagara byo hanze y'amakambi birimo igisagara ca kigali huye ndetse na bugesera uyu mugambi ukaba ufise amafaranga y'amanyarwanda agera kuri miliyaridi icumi yatanzwe na banki y'isi yose bikaba biteganijwe kuzohera mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri n'itandatu ni ukuvuga mu myaka ine iri imbere thierrive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali noneho tujye mu burundi abayobozi b'igihugu bumvikanisha kenshi ko urubuga rwa politiki rwugururiwe bose mu gihe amategeko ariho akurikijwe nyamara amashyaka amwe n'amwe arimo cnl na radibu bo bavuga ko ari ku rurimi gusa ni inkuru ya radiyo ijwi ry'amerika ifatanyije n'inshuti zayo mu burundi turayigezwaho na desire hatungimana ku bwa jean dodier mutabazi arongoye umugambi nka hadebu uvuga rumwe na cnddd uri ku butegetsi imigambi iri mu burundi haba ivuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi canke itavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi bari bakwiye kumenya ko iyo hageze guharanira inyungu rusangi z'igihugu mu makungu imvugo yoheza ikaba imwe ku bwa jean dodier mutabazi ntihari hakwiye kubaho umugambi ushaka kubangamira inyungu z'igihugu mu makungu nko mu bufaransa ata mwami ariho bafise uko demokarasi bayumva mugabo minsi yose ugasanga hageze les relations extérieures les intérêts de la france à l'extérieur de la france hatwaye uri à gauche canke hatwara uri à droite hari ikintu baguma basangira none twebwe aha twategeza umwe twicaye ngaha reka twumvikane abashigikiye abashigikiye abashigikiye tuhe tudefinise les intérêts du burundi à l'extérieur umugambe w'ubasendedete de pouvoir ejo uzoba uwundi tuzokwame tucubahirize muri radebu bavuga uko mu gihe mu mugambwe senel bavuga ko kuvuga rumwe ku nyungu z'iki na kiriya bigoye mu gihe hari imigambwe ikundwakajwe iyindi ntihabwe ukwishyira no kwizana umushingamateka cyo yitungiye claver wo mu mugambwe senel umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi avuga ko mu gihe uburenganzira bw'imigambwe butubahirijwe kumwe nta runani rw'imigambwe rwokora ruhuza byerekeye sineriji entre parti politiki burya sineriji nishobora kuba hagati y'abantu batamaze kugira intambwe n'imiburiburi kooperasiyo imaze kubaho kugira rero iyo kooperasiyo cyangwa intambwe ibe hariho depreyarable kuvuga umugambwe ufise ikibazo iki cyangwa kiriya mwebwe perezida de parti politiki mukumva ko uyu mugambwe ufise iki kibazo mwese mwumva ko muri ingingo z'umubiri umwe imigambwe yose turi su z'inumeme legislation amategeko agakurikizwa kumwe kuri twese le pouvoir politique zikatunganiriza imigambwe co kimwe hakaba ro respect de liberté politique felicien nkenga uburundi arongoye ihuriro ry'imigambwe yemewe n'amategeko mu burundi babona ko gushika ubu atamugambwe uri kuraburabuzwa mu burundi naho hariho bamwe mu banyamigambwe bakibona ko urubuga rwa politike rutugururiwe bose ku bwa felicien nkenga uburundi ahubwo abanyepolitike bakwiye gutangura gutegura no gusigura imigambi yabo ya politike arongera agasaba abanyepolitike kuza barakurikirana uko amatora agenda mu bindi bihugu baheze bahakurikirwa hariho abahora bitwaza ngo liberite politike ntaziriho ubu zirahari hariho umuganga umwe numva widoga mugabo nibaza ko muri rusange ivemubu hagira uwubwira ko agiye hariya ngo hariho ngo baciyene bamukubita tuze turananirwa n'ibindi ubu rero hariho liberite politike nta kibujijwe ko umuntu yodefiza son programme politique resume ya programme y'umugambwe ni abarundi ugiye kubabwira bashaka kubwira ati wewe tumva ko usana naka kandi wivuga nabi we ntituzogutora tuzotora naka ko ntiwabivuga neza je nibaza ko abanyapolitike turi kumwe iyo muri mali habaye amatora muze mukurikire za senegal muze mukurikire ni muri afurika sindabatwara iburaya muri za france zizobigisha cyane nizigiyimana salvatore umuyobozi mukuru ajejwe gukurikirana ibikorwa by'imigambwe mu bushikiranganji buraba ivy'intwaro yo hagati mu gihugu asaba abanyamigambwe kwiga akarorero ku bimenyeshamakuru bishobora gutegurira amakuru mu runani mu gihe ibyo binyamakuru biba bifise intumbero zitandukanye mu nganda zo gutegura amakuru zitandukanye kugira ngo ibimenyeshamakuru bitandukanye bifise amalinye editoriyali atandukanye bishike aho byumvikana ko bashobora kugira sineriji kuri teme si ikintu cyoroshye mugabo ku nyungu baba babona ku cigwa bagomba gutanga ku butumwa bagomba gutanga barashyira hamwe amaradiyo mirongo akagira redakisiyo imwe natwe ngaha tubyige birafise akamaro kandi baramaze kumva yuko iyo hari ikiganiro kiriko kiratangwa kumenyesha amakuru byose mu mwanya umwe birafise icyo byungura kandi biba bifise akanovera kandi birafise n'icyo biterera aha twebwe kubatera intege aho bishoboka kandi ntitugire ngo ni ikintu gitanga urubuga ngo gica gihera ubunyene salvatore nizigiyimana umuyobozi mukuru ajejwe gukurikirana ibikorwa by'imigambwe mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu asaba abanyamigambwe kugerageza uwo mwimenyerezo bafatiye ku bimenyeshamakuru kugira ngo bashobore guharanira inyungu z'igihugu bari hamwe
desire hatungimana urakoze kutugezaho iyi nkuru ya radiyo ijwi rya amerika ifatanyije n'inshuti zayo mu burundi banywanyi bacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ariko amakuru yo muri aka kanya ni aha ahumurije ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama